iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya iminsi ijana iruzuye repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibonye minisitiri mushya w'intebe ese yaba agejeje he gahunda yo gushyira mu bikorwa ibyo guverinoma ayoboye yiyemeje mu by'ukuri kuri jye eh, ndabona iyi guverinoma eh, iminsi ijana ntacyo yakoze na gito kigaragara uyu ni salamo baravuga ni inararibonye muri politike akaba akomoka mu burasirazuba bwa kongo ahandi intambara muri etiyopiya imaze gukura abantu barenga ibihumbi magana abiri mu byabo mu karere ka amuhara nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye perezida wa bene patrice talo yatanze imbabazi ku bagororwa bujuje ibisabwa ngo bafungurwe izi mbabazi yazitanze ku munsi igihugu cyizihizaga ubwigenge ku nshuro ya mirongo itandatu na rimwe izi nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Intambara muri Ethiopia imaze gukura abantu barenga ibihumbi magana abiri mu byabo mu karere ka Muhara nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
umuyobozi ushinzwe imfashanyo mu muryango w'abibumbye martin griffiths ejo kuwa kabiri yatangaje ko ibyo leta ya etiyopiya ishinja abakozi batanga imfashanyo byo gutonesha no guha intwara ingabo za tigreya bishobora gukurura akaga yasabye ko byatangirwa ibimenyetso simusiga bitaba ibyo bigahagarara yavuze ko ingabo za tigiriya zikomeje urugamba zigana mu majyepfo no mu burengerazuba bw'akarere ka amhara zimaze gukura mu byabo abantu bagera ku bihumbi magana abiri n'abandi bagera ku bihumbi mirongo itanu na bine mu burasirazuba bw'igihugu iyi ntambara imaze amezi umunani ishyamiranyije ingabo za leta ya etiyopiya n'iz'ishyaka riri ku butegetsi mu karere ka tigreya tigray peoples liberation front tplf umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ned price yahamagariye ingabo za tigreya n'iza eritreya kuva mu turere twa amhara na afar kugira ngo hashobore gutangwa imfashanyo zo kuramira abaturage umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu ibihumbi magana ane bakeneye ibiribwa mu ntara ya tigreya abagera kuri mirongo icyenda ku ijana muri bo ku buryo bwihutirwa perezida wa bene patrice talo yatanze imbabazi ku bagororwa bujuje ibisabwa ngo bafungurwe izi mbabazi yazitanze ubwo igihugu cyizihizaga umunsi mukuru w'ubwigenge ku nshuro ya mirongo itandatu na rimwe ni inkuru ya mugenzi wacu timu ishimwe yabitangarije mu ijambo yagejeje ku banyagihugu ubwo bari mu muhango wo kwizihiza imyaka mirongo itandatu n'umwe igihugu kimaze cyigenga perezida taro yavuze ko iterambere ry'igihugu risaba imbaraga zihuriweho n'abana b'igihugu bose intego y'umukuru w'igihugu mu gufata iki cyemezo yari uguhuriza abantu bose hamwe bashobora kuba batararengewe n'ubutabera kimwe n'abahamwe n'ibyaha kwisubiraho nyuma bagahuriza hamwe imbaraga mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu perezida taro yakomeje avuga ko abanyabene aribo mizero y'igihugu kandi ko icyifuzo ari ukubona igihugu gikomera cyubahwa kandi gitera imbere Ati rero ibi byagerwaho ari uko dushyize ingufu zacu hamwe mu gihe byanagaragaye ko iyo dushyize hamwe tubasha kwitwara neza mu bibazo perezida taro yabwiye kandi abagororwa ko binyuze muri izi mbabazi adafite gushidikanya ko buri wese azakora ibiteza igihugu imbere yarangije kandi asaba abanyagihugu bose ko izi mbabazi zitanzwe zigomba kuba ikintu gihuriza abantu hamwe mu gukora icyiza barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi ku wa gatatu iminsi ijana iruzuye minisitiri w'intebe mushya wa repubulika ya demokarasi ya kongo jean michel sama lukonde cyenge atangiye imirimo ye ashyirwaho benshi bari bamutegerejeho byinshi mu bijyanye no kuzahura igihugu no gushyira mu bikorwa imigambi ya perezida felix Tshisekedi ese agezehe muri izo nshingano mugenzi wacu frederic nkundikije yabibajije salomo baravuga inararibonye muri politike akaba anakomoka mu burasirazuba bwa kongo mu by'ukuri kuri jye eh, ndabona iyi guverinoma eh, iminsi ijana ntacyo yakoze na gito kigaragara hari akazi nabonye icyo kora kagaragara uh, minisitiri w'ingabo z'igihugu yatangije ikintu ki navuga ko ari iperereza audit yatumye abasha gufata abasirikare bamwe banyereza umutungo n'ibi- n'ibikoresho byose byoherejwe abasirikare bashinzwe umutekano mu burasirazuba ibyo ngibyo umutekano uri kugenda uba muke cyane abantu birirwa baryagagurana nyirawo mwakurikiye uburyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS agenda agahamagara abantu bajya gutera abapadiri batera aba- abagatulika bagiye gutwika icyicaro cyo kwa musenyeri muri mbujimayi biragaragara yuko mbese guverinoma kugeza ubu muri rusange nta nta kigaragara irageraho nta n'ikintu gifatika bari babwira abaturage ngo abaturage bishime ariko hariho inkingo zafashwe zo mu buryo bigoye eh, igihugu cyane cyane muri rya ntara ya ituri na kivu ya ruguru aho ah, inkingo za gisirikare zafashwe ah, abanyagihugu bakaba bavuga ko babonye agahengwe uko mwebwe siko mubibona agahenge bavuga twebwe ntabyo tubona burya erega burya muri kivu ikibazo kimaze imyaka ingana kuriya umuntu aba akeneye yuko habaho ibikorwa bigaragara birusha amagambo kugira ngo abantu bumve yuko babonye agahenge ngira ngo mwakurikiye yuko ejo abantu bo muri adefi nabo bongeye kwica abaturage batari bake mu- muri kivu y'amajyaruguru adefi iracyakomeza iracyakomeza kwica abantu agiye gushira amezi arenga abiri bari bavuze ko mu minsi mirongo itatu umutekano ugomba kuba wagarutse nta mutekano tubona kugeza ubu ubwo abaturage akomeza kwicwa nkeka yuko eh, yego gushyiraho buriya butegetsi budasanzwe bwa gisirikare ni byiza kandi twarabyishimiye ariko nkeka yuko hari akarusho kagombye kujyaho kandi ako karusho ntako barashyiraho kugeza ubu Eh, uwo mutekano rero dutegereje ukaba utaraboneka kugeza ubu n'abo bategetsi ba gisirikare ntacyo barageraho tu- tubona kigaragara mu majambo make cyane rwose mutubwire ikintu ariko mwaba mwibaza ko iyo leta yaranguye ikintu cyangwa ibintu mwovuga ko iyo leta yaranguye n'ibi bo leta ya gisirikare idasanzwe yashyizweho muri kivu ye nta kintu na gito rwose mbabariye kubivuga nta kintu na kimwe na kimwe na kimwe mbona cyagiyeho kigaragara pe nta na kimwe Yego, mu me- rwego rw'umutekano aricyo cya mbere ntacyo bakoze icya kabiri mu byerekeranye no kugira ngo bagerageze guteza imbere imibereho y'abaturage nta kigaragara birumvikana yuko babahaye inshingano z'igihe gito muri icyo gihe gito nta bikorwa bigaragara bashobora gukora ariko nibura bagakora icyo bashinzwe gutanga uwo mutekano uwo mutekano ntawo turabona abantu baracyakomeza kwicwa nk'inyamaswa numva atari ko guverinoma yagombye gukora rwose ibyo nta nta kintu kigaragara yewe numva buriya bariya bantu bagezeho kugeza ubu bari bakwiye guhindura sitrategi bakareba uburyo bakora ku bundi buryo uburyo abaturage bajya bagenda bakavuga bati kuko abantu iyo bataza kuza tuba twarashize mu majambo make cyane rwose dr hasaramo baravuga intambamyi mubona cyane cyane n'izihe zituma iyo migambi yose ifatwa ariko ntihagire akarusho cyane cyane ku banyagihugu ku mutekano wabo ikibazo nk'uko nsanzwe mbivuga kenshi cyane giterwa n'uko abategetsi abenshi bari mu nzego z'ubutegetsi ni abantu bakoranye no mu butu bakomeza gukoresha politiki yo kwa mubutu ya kera yo gusahura ugasanga abantu bigize ibitsimbanyi bituma nta na rimwe umuntu ahabwa ubutegetsi yumva yuko ashinzwe gukorera igihugu yumva ko agomba kuzuza umufuka akagura amazu akagura amamodoka akagura ibyombo hirya no hino ntabwo bajya bumva yuko bagomba gukorera abaturage nicyo kibazo gikomeye kiriho cyane Eh, tukishimira yuko kugeza ubu iriya migambi umu- minisitiri w'ingabo yafashe rwose yo gukora audit biriya bigomba gukomeza kandi bikajya n'ahandi abandi bose bakabimenya mu gipolisi bigakorwa mu nzego zose zishinzwe umutekano ibyo bintu bika- bigakorwa bakajya bareba umuntu wakoze amakosa akabihanirwa erega byaba na ngombwa na minisitiri bakamuvanaho bakerekana yuko iyo iyo isamaki igiye kubora yera ku mutwe icyo gihe nta kuntu twajya tugumana abategetsi badashoboye bakomeje gukora i- ibintu by'inkozi z'ibibi bagakomeza kuguma ku butegetsi ukajya gufata aga- agasirikare k'aga- k'agasoruda akanana akajandarume ka- ka- kada- kadafite amagarade ngo niko ugiye gufunga ngo ubwo ngubwo wakoze igikorwa woye abafatwa mu gihanga muri abo bantu bakomeye nabo bagomba kubihanirwa ni byo twabonye eh, muri iryo perereza audit ya minisitiri w'ingabo hakozwe akazi gakomeye kuko bafashe abakoloneli bafashe abofisiye bo hejuru bari muri urwo rwego n'ikinshasa biracyakomeza baracyabakurikirana ni gutyo abantu bose bari bakwiye gukora ari mu rwego rwa gisirikare ari mu rwego mu nzego zose mbese bakagerageza gukurikirana abo bantu bagenda bakigarura igihugu bakigarura umutungo w'igihugu bagomba kubihanirwa kandi bakamburwa ibyo bahawe dr hasalomo baravuga murakoze cyane rwose ku kanya mwahari radiyo ijwi ry'amerika kugeza imiti ku barwayi ba kanseri mu rwanda bikomeje kuba ikibazo muri ibi bihe gukora ingendo hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bigorana kubera ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda ubu mu rwanda harifashishwa utudege tuzwi nka drone kugeza imiti kuri abo barwayi basanzwe iwabo ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye umuryango utegamiye kuri leta witwa inshuti mu buzima ufasha abarwayi ba kanseri mu rwanda usobanura ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye batekereza ubundi buryo abarwayi bavurwa ku gihe kandi badakoze ingendo uyu muryango usobanura ko nyuma yaho hagiye hashyirwa gahunda ya guma mu rugo ndetse abaturage bakabuzwa kuva mu turere twabo bajya mu tundi bifashishije utudege twa drone mu gutanga imiti muganga ashyira mbere sipriye umukozi w'uyu muryango yabwira dijwi ry'amerika ko utu tudege twigurutsa twabafashije muri ibi bihe mu kugeza imiti ku barwayi ba kanseri basanzwe bakurikirana bari hirya no hino mu gihugu kuva iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagera mu rwanda abarwayi ba kanseri nyine kimwe n'abandi barwayi bafite uburwayi bwa karande bahuye n'ikibazo cyo kugera aho bafatira serivisi kandi ibi byashoboraga kubagiraho ingaruka zikomeye cyane urabizi iyo umurwayi ahagaritse imiti uburwayi burakomeza ndetse bukaba bwamujyana twahise dutekereza uburyo twafasha aba barwayi twarebye abarwayi bafata imiti yo mu kanwa badakeneye gukora ingendo cyane ni ukuvuga ngo iyo umurwayi wa kanseri yaje kuvurwa hari ababanza bagafata bakabagwa bagafata imiti aterwa mu mutsi akagira ubwo afata icyiciro cy'imiti afata mu kanwa y'ibinini agomba gufata nk'imyaka itanu abo rero ni abarwayi usanga mu by'ukuri n'ubundi adakeneye kubonana na muganga ako kanya twebwe umuganga wacu yarabahamagaraga agahamagara umurwayi akumva uko ameze haba hari ibizami akorerwa tukamwohereza ku bitaro biri hafi ye bakamufatira ibizami bakabitwohereza kuri watsapu twabona ibizami bimeze neza tukamwohereza imiti kuko dukoresheje za dorone uyu muganga asobanura ko abarwayi bagezwaho imiti ari abatarembye ariko bamaze kugezwa ku rwego rwo kuvurwa hifashishijwe imirasire bo bafashwa bakagezwa kwa muganga imiti baterwa mu mutsi yo ntabwo ushobora kuyohereza na dorone birumvikana ko abo barwayi bafata imiti baterwa mu mutsi bita shimiyoterapi bo bagomba kuza kuri santere haba habayeho gukorana n'inzego nk'ubuyobozi bwa polisi koherezaga imodoka mu bice bitandukanye by'igihugu zikagenda zikazana abarwayi zikabageza aho bivuriza i butaro kavurwa mu gihe dutegereje kubasubizayo tukabacumbikira mu icumbi rihari ry'abarwayi aho barangiza imiti tukabasubiza mu rugo uko tubajyanye tukazana abandi ahubwo ikindi twakoze ni uko twakoranye n'ibitaro bya kanombe muzi ko bafite ikigo gishyashya kivurirwamo kanseri tubasha kwegereza serivisi abarwayi ahangaha i kigali ku buryo abarwayi bose baturuka mu mujyi wa kigali abaturuka mu ntara y'iburasirazuba ndetse n'igice cy'amajyepfo abo ntabwo bajya i butaro ahubwo tuza kubavurira hano i Kigali muganga Shyirambere asobanura ko gusangisha abarwayi imiti iwabo byabafashije kugabanya iminsi bamaraga mu nzira bajya kwivuriza mu bitaro bya Butaro muri mu majyaruguru y'igihugu byita ku barwayi ba kanseri umwe mu barwayi bagezwaho iyi miti na drone uvuka mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yabwira Dijwi ry'Amerika ko utu tudege twababereye igisubizo nahiye ubwoba nibaza ukuntu nzabona imiti kuko byari guma mu rugo nta hantu umuntu yajyaga nta gutega imodoka ntaki ntekereza ukuntu imiti nzayibona ariko ntabwo byatinze naje guhamagara ibutaro barambwira ngo imiti bazaza bayitwoherereza nyuma y'iminsi nk'ino barayinyoherereje nshana byakiriye neza ahubwo numvaga ngiye gusubira inyuma kandi nari ndi kubona ameze neza ngiye gusubira inyuma kuko ntari kubona imiti kandi imiti yinyoye nabi kiba ari ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu imiti ngeraho nta kibazo ikangeraho neza izanywe na dorone uyu mubyeyi asobanura ko kuzanirwa imiti aho atuye byanamufashije kugabanya amatike yakoreshaga bajya ku bitaro bya butaro narabyukaga mu gitondo ngahaguruka rusumo hakatisha itike ya bitatu magana abiri nkagera i kigali i kigali nkakatisha itike ya bitatu igera i butaro kuva kuri santire y'aho imodoka ikugeza butaro utegana moto ya magana ane ukagera i butaro nimugoroba ukaba ngombwa yuko uri buharare kuko wasangaga abaganga bagiye ukarara ku bukeye ukabonana na muganga imiti ukayibona nko mu ma saa munani saa cyenda naza nkarara i kigali mu gitondo nkagera nkatega nkagaruka rusuma ariko nishe igihe cyanjye nishe akazi kanjye batanze n'amatike menshi ariko ubu byaroroshye imiti bayingezaho nta kibazo korona indamutse irangiye iyi gahunda yakomeza kuko ni nziza kujya ubutaro ni kure biranavuna haba n'umuhanda mubi ugerayo wavunitse cyane icyifuzo cy'uyu mubyeyi urwaye kanseri ni nacyo umuryango inshuti mu buzima ufite cyo kuzakomeza kwifashisha utu tudege nubwo covid cumi n'icyenda yaba yarangiye muganga ashyirambere asobanura ko basanze gusangisha abarwayi imiti ku misozi yabo bibafasha kutavunika bakora ingendo uyu muganga kandi avuga ko kuva ikigo cya butaro kivura kanseri cyashyirwaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bamaze gufasha abarwayi basaga ibihumbi icumi muganga ashyirambere agasobanura ko usibye kwita ku banyarwanda barwaye kanseri uyu umuryango unafasha bamwe mu baturage baturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse no mu gihugu cy'i burundi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko buri mwaka abantu barenga miliyoni imwe bahitanwa n'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite b na c mugenzi wacu diane ninahazwe mu kanya amaze kuvugana n'umuhanga muri izo ndwara amubaza ibibazo bitandukanye benshi mukunze kwibaza birimo n'uko iyo ndwara yandura n'uburyo umuntu yayirinda umva muganga janvier se murondo umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bwa hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc ubwoko bwa hepatite kugeza ubu ni ubwoko butanu a b c na d na e ariko impamvu dukunda kuvuga ubwoko bwa b na c nizo zitera indwara zikomeye kurusha ubundi bwoko ugasanga rero byarateye uburwayi bukomeye abantu ndetse n'abahitanwa nazo ugasanga ni benshi niyo mpamvu ari bwo bwoko bukunda kuvugwa b na c ariko mu by'ukuri habaho ubwoko butanu bunyuranye yego imbere ko tujya muri ubwo bwoko butanu mukatubwira ingene bugiye buratandukanye hepatite muri rusange umuntu yoyivuga ko ari indwara nyabaki ifata gute igafata ya hepatite nk'uko ijambo ribivuga ni indwara y'umwijima ifata umwijima ikawutera kugenda wangirika bavuga ko ari liver inflammation mu rurimi rw'icyongereza hakabaho rero uburyo itera ibimenyetso ku mubiri hari ibimenyetso byo kugaragaza ibara ry'umuhondo ku maso mu biganza munsi y'ibirenge kuba wakwihagarika inkari zahinduye ibara nazo zabaye umuhondo cyane cyangwa zabaye ikigina gucika intege kuribwa mu ngingo kurwara umutwe ibimenyetso bishobora kumera nk'iby'izindi ndwara ndetse ukaba waribwa mu gice k'umwijima uherereyemo ni igice cy'iburyo cyo mu nda hejuru usanga rero izo ndwara zose zishobora gutera uburwayi ariko izitera ndavuga ubwoko bwa hepatite bushobora gutera indwara ariko gutera indwara zikomeye ni b na c iyo utabihuje hakiri kare bishobora kugutera urushwima cyangwa siroze mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se bikaba byagutera kanseri y'umwijima muri rusange nicyo umuntu yabivugaho ariko mu bwoko tugiye dutandukanya amoko ya hepatite hari hepatite a usanga ari hepatite yandurira mu buryo bwo kuba warya ibintu byanduye kurusha uko ntabwo yandurira mu maraso nka hepatite b na c yandurira mu mwanda nk'uko indwara za diyare zandura kuba warya ibintu byanduye kuba hagiyemo uwo mwanda wa hepatite a umuntu ayirwaye agashyira nk'umwanda w'ahantu ukaba warya ibintu byanduye ibyo gihe urayirwara hepatite a rero ni indwara ishobora gukingirwa ishobora gukingirwa nayo kenshi ntabwo abantu bakunda kugira uburwayi bukomeye bayanduye umubiri ubasha kubirwanya ukayikuramo ariko iyo uburwayi bubayeho buba ari uburwayi bukomeye ariko bw'igihe gitoya bugahita bukira tugiye ku bwoko bwa hepatite b hepatite b nayo ni hepatite y'ubwoko buterwa na virusi zose ziterwa na virusi irakingirwa ukaba wayirinda mbere y'uko ukingirwa hanyuma ikindi yo yandurira mu maraso ikandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora kwandurira mu macandwe ku kigero gitoya kuko imvura z'amacandwe ziba zifitemo virusi ayo macandwe aramutse agiye ahantu hakomeretse birashoboka ko ubwandu bushobora kubaho ndetse urumva aha ibintu byose bituma amaraso ahura haba mu gihe umubyeyi yaba ari kubyara haba mu guhanahana ibikoresho bikebana inzembe ibikwasi sarondo kwafire baramutse bogosha umuntu ntibasukure bakogosha undi mu gihe yaba yirwaye amaraso agahura za tatuwaje ibyo byose ushobora gusanga byakwanduza iyo ndwara kuvurwa kwayo rero hari imiti turaza imbere ko tuja kukuvuga ku kuvurwa kwayo iyi a ko matubwiye ko iva ku iva ku bintu umuntu aba yafunguye bidasukuye be nayo ahanini iterwa n'iki oya ntabwo navuga ko iterwa n'umwanda iziterwa n'umwanda ni izi za hepatite a na e ngo ni iz'ubwoko bubiri a na e nubwo nari ntarayigeraho ziterwa n'umwanda hanyuma hepatite b na c na d bikandura mu maraso hanyuma no mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ntabwo rero navuga ko hepatite b iterwa n'umwanda yo kuyibona ni ukuba amaraso yawe yahuye n'ay'uyirwaye cyangwa se wayibonye mu mibonano mpuzabitsina nk'uko nabivuze yego mu nkundire mbere ko muca mutubwira n'ingene zivugwa hama tukagera no kuri izo zindi mutari bwashikeyo tubanze tuje ku mirongo ya telefone kuko hariho abanyagihugu baturindiriye turahera kuri christophe christophe ikaze mu ntara ya cibitoke mu ntara ya cibitoke haravugwa make akabazo kawe ku ndwara za hepatite turi kumwe na dr janvier mu gihugu cy'u rwanda twagutumire kugira ngo akwishyure utwo tubazo ku mwana muto cyane biravuze ko bishobora kwandukira biciye mu muhanda ni mu gihe ariko aravuka cyangwa ni mu gihe yoba yitumye nk'ahantu dufate ujya ukaba yo kwandukirwa n'undi mwana ikibazo kandi n'igihugu
umwana yitumye ahantu wenda undi akaba yagira uburyo ahura n'iyo myanda wenda ayiriye ntabwo byamwanduza indwara hepatite b kuko itandura muri ubwo buryo ahubwo aramutse arwaye nka hepatite a cyangwa e nk'uko twabivuze nizo yakwandura kuko arizo zandurira mu nzira y'igogora muganga duciye tugaruka kuri ako kantu k'amacangwe mu kirundi n'amate kugira ngo irinde ihererekanya bigenda gute nk'ubuje nkoresheje ikiyiko uyundi akaza akagikoresha naho ntaba nkomeretse mu kanwa arandura canke hategerezwa kuba hakomeretse kugira ngo uyu wundi ashobore kwandura
yego murakoze ni ibintu biba gakeya navuga ko ubwandu pusantaje y'ubwandu ari nto cyane byasaba ko amacandwe ajya ahantu hakomeretse byumvikane ko abantu basanzwe bisanzwe bishobora kutanduza mu gihe ataba yinjiye ahantu hakomeretse muganga imbere yo kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika ariko rero muratubwira ku byerekeye imiti n'inshansho zishobora kuba zihari ku bya hepatite b ego urukingo rurahari kuri hepatite b ari narwo rurinda kuba wayirwara rufite ubushobozi bwo kurinda umuntu kuyirwara kugeza ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana bivuga ngo iyo uruhawe ufite amahirwe menshi cyane yo kutazarwara iyo ndwara ubuzima bwawe bwose ni urukingo uhabwa inshuro imwe mu buzima iyo waruhawe waruhabwa ukiri umwana mu gihe wenda utaruhawe ukiri umwana uruhabwa uri mukuru iyo uruhawe rero ukarangiza doze zose cyangwa ibyiciro byazo ubu ngubu ni bitatu hari n'aho bagira ibyiciro icyiciro kimwe biterwa n'uko bimeze ariko iyo urangije ibyiciro byarwo byose usanga ufite ubudahangarwa buzagufasha ubuzima bwose ntiwandure iyo ndwara icyo ni kimwe icya kabiri uramutse ugize ibyago byo kwandura indwara ya hepatite b mu gihe cy'amezi atandatu uba ufite ubushobozi bwo kuba wayikira nta miti ufashe ku bantu bakuru mirongo icyenda ku ijana kugeza kuri mirongo icyenda na gatanu bashobora kwikiza indwara ya hepatite b nta miti bafashe bivuze ngo batanu kugeza ku icumi ku ijana nibo bagira amahirwe make yo kurwara indwara ya hepatite b ikaba karande cyangwa ikaba koronike icyo gihe rero iyo ibaye karande ikaba koronike nibwo ugomba gufata imiti hari imiti umuntu anywa igihe cy'ubuzima bwose kugeza ubu itakiza indwara burundu ukomeza kuyinywa kugira ngo ikurinde uburwayi bukomeye ndetse virusi zishire mu mubiri bivuga kandi ngo bikurinda uburwayi bukomeye bikurinda kugana kuri siroze ariyo twisura ushwima bikakurinda kugana kuri kanseri y'umwijima ukaguma ubayeho ubuzima busanzwe ufata imiti hepatite itakujyana ahantu hakomeye ariko kandi iyo miti ukaba ugomba kuyinywa ubuzima bwose uko niko bihagaze tugarutse rero kuri ibyo by'urucanco muradusiguriye ko umwana araruhabwa umukuru akaruhabwa nta myaka yo kurengana ku muntu mukuru baba bavuga ati igihe cararenze ni mu myaka ya mirongo ibiri canke naho ushika muri mirongo itandatu ushatse urwo rucanco uraruronka ugakingirwa hepatite igihe cyose imyaka iyo ari yo yose umuntu yahabwa urwo rukingo rwa hepatite nta myaka runaka ihari yo kuvuga ngo uyu muntu ni mukuru cyane ntiyaruhabwa icyiza gusa ni ukuruhabwa ukiri mutoya ubu ngubu ibihugu byose biri kugana kuri gahunda yo gutanga urwo rukingo mu masaha makumyabiri n'ane umwana amaze kuvuka hanyuma nyuma y'urwo rukingo bakazatanga izindi nkingo eshatu nk'uko nabivuze ku cyumweru cya gatandatu icya cumi n'icya cumi na kane nyuma y'uko umwana avutse murumva ko umwana aba akiri muto ni mu mwaka wa mbere w'ubuzima bikamufasha rero biba bimukingiye ubuzima bwose ntabwo yongera gufata urundi rukingo abaye mukuru aho mwarimu navuze ngo umuntu arashobora kuyikiza sinahuye neza kuyikiza gute biciye mu byo afungura biciye mu yego aho ngaho ni ibijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wa buri wese ntabwo bivuga ngo kuva uyifashe urafungura ibi ku buryo budasanzwe ahubwo navuga ko ari ibijyanye n'umubiri w'umuntu uko ubusanzwe ukoze niba abasanzwe afite ubudahangarwa bukomeye cyangwa imyuniti ikomeye isanzwe imufasha kuba yakwirinda n'izindi ndwara arayikiza rero mirongo icyenda ku ijana y'abantu banduye hepatite b usanga bayikiza mu gihe cy'amezi atandatu ubwo ndavuga mu cyiciro cy'abantu bakuru babasha kuyikiza rwose hanyuma ba bandi bake basigaye nibo bagira uburwayi bakajya ku miti
muganga janvier rero inama mwogira imice itandukanye ababyeyi imiryango abakiri batoniya inama nagira abantu banyuranye ni ukumenya ko izi ndwara za hepatite zirahari kandi ni indwara mbi zifite ubukana zishobora kubangamira ubuzima bw'umuntu ndetse akarwara cyane bikaba byamugeza ku rupfu ibyiza rero ni uko abantu bajya bipimisha mu buryo buhoraho badategereje ko barwara bakamenya aho bahagaze bagakora regura cekapu kwa muganga noneho bakamenya aho bahagaze iyo asanze arwaye ibyiza twasanze ko imiti ihari ubasha kwivuza hakiri kare byaba ari hepatite b urivuza ubuzima bwose ukabaho ntihagire ikibazo bitera kubera ko bikurinda kugana ku burwayi bukomeye bikagukuramo za virusi zihari hanyuma iyo usanze ari hepatite c nabwo twavuze ko imiti ihari uvurwa ugakira burundu ikindi twakongeraho ni uko ku ndwara zikingirwa twavuga hepatite b cyane cyane ni byiza ko abantu bakwikingiza kugira ngo bayirinde mbere y'uko ibageraho nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe